iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu mwabonye yugurura muri kumwe na thomas kamirindi uyu munsi ni kuwa mbere itariki ya gatanu ukwezi kwa munani umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda mu burundi muradukurikira ku mirongo migufi metero makumyabiri n'eshanu metero mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu turi no kuri interineti radiyo yacu voa akadomo com amakuru abarundi bamwe na bamwe mu bahungiye mu rwanda bafite ikibazo cy'ihungabana tugenda duhura n'abantu bagiye bahohoterwa ku mubiri abagabo n'abagore cyangwa se abagore bagiye bahura n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina uyu ni mahoro florence uvura ihungabana mu kigo maison shalom i kigali mu rwanda perezida museveni wa uganda ejo yatangaje ko ikibazo kiri hagati y'igihugu cye n'u rwanda kirimo kiganirwaho mu rwego rwo hejuru tubafitiye kandi n'amakuru ya siporo n'imikino mu burundi no mu rwanda ikaze kuri radiyo yanyu ijwi ry'amerika aya makuru yo mu biyaga bigari arabanzirizwa n'ayo hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na aloyizi bigirimana aloyi waramutse neza muramutse thomas ndamutse nabo tuzindukanye muri leta z'ubumwe za amerika ubwicanyi hakoreshejwe inkoho bwabaye mu bibanza bibiri bitandukanye bwahitanye abantu mirongo ibiri n'icyenda abandi batari bake barakomereka mu gihe abategetsi bakibandanya kurondera imvo zatumye ubwo bwicanyi buba perezida wa amerika donald trump ejo ku munsi w'imana yategetse ko amabendera yose y'igihugu ku nyubakwa za leta amanurwa gushika hagati mu minsi itanu nk'ikimenyetso cyo kunamira abahitanywe n'ubwo bwicanyi mu gisagara cya el paso muri leta ya texas hamwe na dayton muri leta ya ohio umugabo w'imyaka mirongo ibiri n'ine Conor Betts yitwaje inkoho yararashwe n'igipolisi mu gatondo ko ku munsi wa mungu ka kare haciye umwanya uri munsi y'umunota acucagiye amasasu mu micungararo y'inzu y'ubutambiro mu gisagara cya Dayton muri leta ya Ohio uwo mugabo yishe abantu icenda barimwo mushikiwe abandi mirongo ibiri n'indwi barakomereka bane muri bo bakaba barembye cyane ubwicanyi muri leta ya Ohio bwabaye haheze amasaha cumi n'atatu mu kindi gisagara ca El Paso muri leta ya Texas hafi y'urubibi Amerika ihana na Mexique uwundi mugabo yitwaje inkoho yishe arashe abantu bashika mirongo ibiri akomeretsa abashika mirongo ibiri na batandatu abategetsi bavuga ko bariko baratohoza ko bwoba ari ubwicanyi bushingiye ku rwanko bo mu bwoko bw'abafise amamuko mu bihugu bya amerika yo hagati bavuga ikiespanyol ubu bwicanyi muri el paso na dayton bugize ubwa mirongo ibiri na rimwe na mirongo ibiri na kabiri buhitanye benshi muri uyu mwaka muri amerika nk'uko byaturukanijwe n'itorukanizo ry'amakuru muri amerika associated press ikinyamakuru USA Today hamwe na kaminuza ya Northeastern muri leta mu gisagara cha Boston muri Sudani naho abasirikare bari ku butegetsi iby'imfatakibanza hamwe n'urunani rw'abakoze imyiyerekano barasinya amasezerano yo gusangira ubutegetsi ku munsi w'Imana ejo izo mpande zibiri zizosinya kandi amasezerano yo atangaza ibwirizwa shingiro rishya ku itariki cumi n'indwi z'uku kwezi k'umunani umunsi ukurikira abagize akanama kazorongora igihugu iby'imfatakibanza gushika ku matora bazoca batangazwa nayo ku itariki mirongo ibiri z'uku kwezi nyene umushikiranganji wa mbere azogenwa hanyuma inyuma y'iminsi umunani abagize leta nabo bazoce bashigwa ku mugaragaro igihugu ca irani carafashe ubwato bw'ibitoro bw'abanyamahanga hamwe n'abakozi babukoramwo indwi mu kigobe c'abaperesi mu ndwi iheze nk'uko vyashikirijwe n'ikinyamakuru ku munsi w'imana bugize gatatu abasirikare ba irani bafashe ubwato mu kiringo kiri munsi y'indwi imwe ariko irani ntiyashikirije izina ry'ubwo bwato bwafashwe ndetse n'ubwenegihugu bw'abari muri bwo igisirikare ca amerika kigwanira mu mazi kiri muri baherene nta makuru catangaje c'ubwato bwabo bwazimiye mu gihe ubwongereza nabo buvuga ko ubwato bwabo bwose muri ako karere bukwiye muri afuganisitani bisi yari itwaye abakozi ba televiziyo yigenga muri icyo gihugu yari aturikijwe na bombe bayiteze ko hafa abantu babiri abandi batatu barakomereka bose ni abasivile nk'uko byashyikirijwe na nasirate rahimi umuvugizi w'ubushyikiranganji bw'intwaro mu gihugu hagati muri icyo gihugu cya afuganisitani cyo ku munsi w'imana nta muhari uriyitiriye icyo gitero ariko si ubwa mbere abamenyeshamakuru bicwa n'imihari y'iterabwoba muri icyo gihugu ni mu gihe mu kwezi kwa gatandatu abatalibani bagabishije ibimenyeshamakuru muri afuganisitani ko mu gihe bitohagarika kuvuga iby'uwo muhari wise amajambo yankiriza bazokwibonerako gushika aho umwaka ugeze ubu abamenyeshamakuru indwi baramaze kwicwa n'abatalibani muri afuganisitani nk'uko bishyikirizwa n'amashyirahamwe avugira abamenyeshamakuru muri icyo gihugu naho muri siriya leta z'ubumwe za amerika ivuga ko yakiriye neza guhagarika intambara kwatangajwe mu ntara ya idiribe mu buraruko bw'icyo gihugu akarere ka nyuma kagisigayemwo intambara muri icyo gihugu amerika ibicishije ku bushyikirangange bw'imigenderanire ariko yamenyesheje ko ibitero ku banyagihugu batagira ibirwanisho no ku nyubakwa zabo bitegerezwa guhagarika kuva mu kwezi kwa kane abasivili baharurwa mu majana barishwe mu buraruko bwa siriya abandi ibihumbi barahunga icyo gihugu amerika ikamenyesha ko izobandanya gushyigikira intumwa idasanzwe y'ishyirahamwe mpuzamakungu onu mu mugambi w'amahoro muri icyo gihugu cya siriya igamije kurangiza intambara
Aloyizi Bigirimana urakoze ku makuru yo hirya no hino ku isi tugejejeho nshuti zacu mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda amakuru mu biyaga bigari uyu munsi leta ya tanzania na hcr ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi baratangira kubarura bundi bushya impunzi n'abasaba ubuhungiro bose bari mu nkambi za nduta nyarugusu na mutenderi bakoresheje ikoranabuhanga umunyamakuru w'ijwi rya amerika muri tanzania james jovin yaduteguriye iyi nkuru ari mu nkambi ya mutenderi mu itangazo risohowe n'urongoye inkambi ya mutenderi bwana douglas bushiri mu nama yabereye mu nkambi ya mutenderi kuri uyu wa mungu rivuga yuko icyo gikorwa kizobanza kuri uyu wa mbere itariki zitanu z'ukwezi k'umunani mu mwaka w'ibihumbi bibiri cumi n'icyenda mu mwanya w'icyo gikorwa nyene impunzi zose zisabwa gutanga amakuru yazo n'ayerekeye imiryango yazo izo nkuru nizizokoreshwa na leta ya tanzania hamwe na hcf mu ntumbero y'ibikorwa n'imfashanyo zihabwa impunzi kandi amashirahamwe yandi harimwo PAM rigeje imfungurwa ku isi nyuma y'icyo gikorwa bazokoresha ibyavuyemwo hafatiye ku bikorwa bakorera impunzi icyo gikorwa kizokorwa mu bice bibiri igice cya mbere ni icyo gikorwa kizotangura kuri uyu wa mbere ku mpunzi zose zambikwa imiringa ku minsi itatu ya mbere ku gice cya kabiri hazoba amatangazo y'umunsi nyezina ubwemezi nyenizina uzaberako ufatiye ku izoni n'imitumba runaka bizoba byashyizwe ku rutonde uyu ni umwe mu mpunzi z'abarundi yahungiye mu nkambi ya mutenderi aha yariko arasigurira abagenzi be barenga amajana atanu bitabiriye iyo nama ivyavuzwe n'urongoye iyo nkambi intumbero y'iki gikorwa ni iyo kumenya inkuru zose zifatiye ku mpunzi n'abasaba ubuhungiro banditswe hakoreshejwe uburyo bwa none gushyira inkuru ku gihe bifasha gutunganya no kubona ibikorwa nkenerwa mu bijanye n'agateka kazina muntu umwanya uwo ari wo wose impunzi ziri mu makambi izofasha kandi impunzi n'abasaba ubuhungiro n'imiryango yabo kuronka amakuru ababerekeye kugira dushobore kugukorera neza nk'uko bitegerezwa ni nkenerwa ko uba ufite inkuru zikwerekeye zose z'ukuri kandi usabwa kuzana ibikuranga byose harimo ikigaragaza ko wanditswe ikarata uronkerwa ko ifungurwa impapuro ibiranga amavuka ibiranga ubukwe aribwo bugeni iby'ingenzi n'ibindi byose bikuranga byemewe n'amategeko amategeko zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya mutenderi zivuga yuko zakiriye ico gikorwa neza kuko zibona yuko leta ya tanzania na hce ziba zigiye gukemura ibibazo bihambariye impunzi Je navyakiriye neza kuko twari tumaze imyaka myinshi tubaye mu nkambi ivyo bintu bitaraba mw'ico gihe rero nta n'umwe yari bwavuge ikibazo ciwe ariko turizera yuko mu- k'uwo munsi bazoduha umwanya tukavuga ibibazo vyacu vyose dufise niyo mpamvu twavyakiriye neza kuko twashimiye cane leta ya tanzaniya ukuntu yiyumviriye ico kintu rero nkizera yuko kw'iryo tangazo ni ukuri navyakiriye neza ni umu- ni umunezero ntangere turashimye kubona leta ya tanzania nayo nise yarabiyumviriye hanyuma ikindi nashimye ni uko n'abantu badafise amakadi bari mu makambi umwanya n'umwanya bashobora nabo nyene kuzoyaronka mbona umenga n'ukuri ni vyiza ntawe utobishima tukaba tubakengurukiye turarindira aho bukera rero kugira ngo dushobore kugirane kubona icizere mbona nokuramo nico yuko inyishu zacu zi- zizoshobora gutorerwa inyishu ndizera ko byose bizogenda neza hanyuma nkaba nizeye ko byose bigiye gutorerwa umuti turakengurutse impunzi zose zisabwa kutazobesha amakuru yazo yose zisabwa ahubwo zizotanga amakuru yazo y'ukuri ku mugaragaro no mu kuri mu ntumbero yo kwikingira kudafatirwa ingingo zifatiye ku mategeko bivuye ku bubeshi uhagarariye iki gikorwa cy'ubwemezi azosoma amakanda y'intoke zawe akoresheje imashini nyabwonko ibigenewe ibi bizofasha mu kwemeza ko wiyandikishije rimwe gusa kandi ko atawundi muntu wundi ashobora gukoresha inkuru zawe zikwerekeye ubwo buryo bwo gusorongora amakuru bituma hamenyekana umuntu wese azogerageza kwiyandikisha ibirenga rimwe icyo kintu kibaye bizosobanurwa ko ari eh, ukugerageza gushaka gutanga inkuru z'ibinyoma n'ububeshi kandi ingingo zigukwiye zizofatwa ku bwawe ico gikorwa kizobandaniriza mu nkambi zose ziri mu ntara ya kigoma mu gihugu ca tanzania arizo nduta nyarugusu na mutenderi james jovini mu nkambi ya mutenderi ku bw'ijwi ry'amerika perezida yoweri museveni wa uganda yari yatangaje ko ikibazo kiri hagati y'igihugu cye n'u rwanda kiri mu nzira zo gukemuka binyuze mu biganiro byo mu rwego rwo hejuru hagati y'abategetsi b'impande zombi inkuru irambuye tuyibaze umunyamakuru w'ijwi ry'amerika muri uganda ignatius bahizi ukurikije perezida museveni ikibazo cyo gutumvikana hagati y'igihugu cya uganda n'u rwanda kirimo kuganirwaho ku rwego rwo hejuru kandi yizeye ko kizabonerwa umuti ibi perezida museveni yabivugiye mu karere ka kigezi gahanye urubibi n'u rwanda aho yari amaze hafi icyumweru cyose akangurira abaturage ku bijyanye n'umugambi wa leta w'ubu- w'ubukungu ugamije guhindura abanyagihugu bose abakungu biciye mu buhinzi n'ubworozi bya kijyambere kuvuga kwa perezida museveni ku bibazo biri hagati y'ibihugu byombi byabaye ubwa mbere kuva aho ayo matati yatangiriye bitewe n'ikibazo yabajijwe n'abanyamakuru ku gihombo abacuruzi baturiye imipaka bagize kuva aho u rwanda rwahagarikiye ibicuruzwa bya uganda kwinjira muri icyo gihugu rugafunga umupaka warwo munini wa gatuna ndetse rukanabuza n'abaturage baho kongera kwambuka muri uganda byateye ingaruka ku mibereho n'ubuhahirane hagati y'abaturage b'ibyo bihugu byombi muri rusange Charo Charo tuyuntu iganira na- na- n'abantu n'abayobozi ba Rwanda ibiro byahuye tukagenda twaza ati ku bijyanye n'umupaka turimo kuganira n'abayobozi b'u rwanda mu minsi ishize twagiye angora turahaganirira kandi turacyakomeje n'ibiganiro kugeza ubwo ikibazo kizakemukira kuko ntacyo bitanga kwirirwa mu binyamakuru uvuga gusa icyangombwa ni ukureba ng'iby'umupaka birakemuwe nicyo cyantwaye angora mpura na perezida kagame hamwe na perezida wa angora n'uwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo tubiganiraho tukavugana na Felix Kagame n'abandi b'abakongo n'Angola twagamba ikigambo iki nk'uko yirinze kugira icyo avuga ku bibazo biri hagati y'ibihugu byombi ibyo u rwanda rushinja uganda hamwe n'iby'ibinyamakuru byo mu rwanda bimwandikaho kuva aho ayo matati yatangiriye perezida museveni n'ubundi nta bindi yavuze birenzaho n'ibyavuye mu nama yagiranye na perezida kagame w'u rwanda ubwo baherutse guhurira angora ntibiraje ahabona bityo akaba abantu benshi bakurikiranira hafi politike iri hagati y'ibihugu byombi n'abaturage bahomba kubera iki kibazo bakiri mu rujijo nyamara ariko iyo nama ya angora imaze iminsi mike ibaye abashinzwe umutekano hano muri kampala baje guta muri yombi abanyarwanda mirongo enye bari mu nama mu rusengero rw'abanyarwanda ruba hano kampala bashinjwa gucura imigambi yo guhungabanya umutekano wa uganda n'ubu akaba bakiri mu maboko y'abashinzwe umutekano ku ku bijyanye n'ubucuruzi naho bisa nkaho bitazakemurwa vuba dore ko minisitiri wa Uganda ubishinzwe Emilia Cyambade aherutse kuburira abanyayuganda bari basanzwe bacururiza mu Rwanda kuba bibagiwe isoko ryaho bagashakira amasoko mu bindi bihugu nibutse ko amatati hagati y'ibi bihugu by'ibituranyi kandi bisangiye amateka maremare yatangiye ubwo u Rwanda rwavuze ko ubutegetsi bwa Uganda bushyigikira abarurwanya hamwe no gufunga abanyarwanda baza muri iki gihugu ndetse no kubakorera ibikorwa by'iyicarubozo ibyo ubutegetsi bwa Uganda buhakana bwivuye inyuma buvuga ko ibihumbi n'ibihumbi by'abanyarwanda batuye kandi bagakorera muri Uganda ari nta kibazo ahubwo ko hari abaza mu gihugu bafite imigambi mibisha barimo intati z'u Rwanda ziza guhungabanya umutekano wa Uganda ngabo akaba aribo bafatwa n'amategeko ndetse bamwe akaba bari imbere y'ubutabera Ignatius Bahisi ijwi rya Amerika Uganda abarundi b'impunzi barenga magana atatu na mirongo itanu baba ahanini i kigali n'i nyamata mu rwanda bamaze kwitura ikigo maison shalom gifasha abahuye n'ihungabana mu gihe cy'umwaka umwe kuva mu kwa munani k'umwaka ushize muri bo harimo abigeze gufungirwa mu biro by'iperereza mu burundi ababuze ababo n'abakenyezi bafashwe ku ngufu mugenzi wacu pierre claver niyo nkuru araduha ibindi bisobanuro igisata cakira abarundi bahuye ntihamuka kubera ubuhungiro canke ivyo baciyemwo imbere y'uko bahunga igihugu catanguye gukora mu kigo mezo shalom citaho impunzi z'abarundi mu kwezi k'umunani umwaka uheze w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani mu kiganiro cihariye yagiranye n'ijwi rya amerika mahoro florence ajeje kuvura ubwo bugwayi bw'ihamuka ari nawe abakira avuga ko ico gisata cashizweho kuko hari hamaze kugaragara abantu benshi bahahamutse tugenda duhura n'abantu bagiye bahohoterwa ku mubiri abagabo n'abagore cyangwa se abagore bagiye bahura n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina ubuzima bw'ihungabana bagiye bahura nabwo icyo gihe bafunze abakubiswe abarashwe bagira ibimenyetso byinshi cyane bigaragaza ihungabana kwikanga cyane guhorana ubwoba kongera gusubira mu mateka cyangwa se kubaho mu buzima babona ibyagiye bibabaho gutinya no kuvuga bimwe mu byagiye biranga iryo hohoterwa bagiriwe kudasinzira kwiheba kumva bashaka kuba bonyine ushobora kuba aba nk'ahantu mu muryango wamucumbikiye afite ibye bimugoye akaba yatinya kuba yaharira akumva ntisanzuye akaza kuko tuba twiteguye kumwakira akarira akarira akumva araruhutse yarangiza agasohoka akagenda abo bagaragara ko ibimenyetso by'ihamuka iyo bamaze kwakirwa barakira nk'uko ico gisata kibimenyesha abo bantu tubaha ubuvuzi bushingiye ku biganiro icyo bita psikoterapi hari nk'uwo nigeze kwakira we kuva afunzwe kugeza uwo munsi yaje ntabwo yasinziraga urumva birenze iminsi itanu ni imyaka twarakoranye nyuma y'amaseanse atatu arongera agarura ibitotsi amererwa neza turanafunga ntitwongera kubonana kuko yari amaze gukira hari n'uzakubwira ngo iyo asinziriye arashiguka arikanga abona bamwirukaho abona bamukubita abona bamurasa abenshi muri bo baba bafise n'ikibazo c'ubukene hari ababa bahoze baba mu mazu meza meza bafise ubuzi bwiza abana babo biga ku mashuri azimvye yamara bamaze gushika mu buhungiro bakisanga vyose atavyo bagifise mahoro florence avuga ko abo bari mu bagoye kuvura yemeza ko hari n'amadeni yo kugira imigambi mito mito batanga yo kwiteza imbere kugira ngo wakize asubire kwiremesha wenda we abafite amahirwe kuba afite n'iyo nzu y'icyumba kimwe hari n'utayifite asabye icumbi ahandi urumva rero icyo gihe ibyo byose no kurya no kwambara biramugora kumufasha kwakira ubwo buzima arimo kugira ngo arusheho kugira uko yakwirwanaho ahangane n'ubwo buzima iyo aje yaburaye yabuze n'igihumbi cyo kuba yajya no kwa muganga kuko baranakibura turamufasha niba ari ukumubonera ikiro cy'umuceri akarya yarangiza akabona gushobora kujya kugira aho yishakashakira ku bantu bafite ibibazo by'ubukene kuko ni benshi ati ngewe nshoboye gukora ariko nabuze umutahe mwohereza muri serivisi ya ekonomike ni inguzanyo ariko nkeya ariko yash- yashobora gutuma nabwo azamuka mu mwaka umwe ico gisata kimaze gishizeho abarenga amajana atatu na mirongo itanu baramaze kucitura muganga wabo avuga ko abo ari bake kuko kuri we bari bakwiye kurenga abo aravye ibibazo bafise icyo giti rero uriko giteye amakenga ntabwo uteye amakenga kuko ahubwo bakagombye kurenga nshingiye ku bibazo impunzi zigenda zihura nabyo cyangwa se zifite bakagombye kuba ari benshi kuko bivuga ngo nshobora kuba nakira nk'abantu babiri ku munsi ariko nakagombye kwakira abarenze urumva rero ko ntabwo ari benshi pe uwo muganga yize ivyerekeye kuvura ihamuka ni umunyarwanda kandi aracari muto namubajije nimba abo barundi badatinya kumwisanzurako kunyisanzuraho banyisanzuraho cyane kuko baba bavuga bati ahubwo uriya we nta hantu tuziranye ntabwo ari bugire tondansi yo kuba yabivuga ahandi cyangwa muri bene wacu cyangwa iki uriya tubikira ibanga kuko nigeze no kwakira umukecuru ufite imyaka hafi mirongo icyenda turaganira kandi agenda anezerewe hari n'aba- n'abasaza bajya baza ku myaka mirongo itanu n'itanu hafi mirongo itandatu nkamufasha bikagenda neza wamaze kumenya n'ama- n'ama- n'amajambo y'ikirundi cyane ngomba kumenya amagambo amwe n'amwe kugira ngo turusheho kumvikana uretse abo bitura ikigo mezo shalom hari n'abandi bitura ikigo c'abapadiri citwa centre gira ubuntu c'abihebeye imana muri centre christus i kigali ico naco cemeza ko cakira hafi impunzi z'abarundi zigera kwijana mu mezi atatu zahuye n'ihahamuka kubera ivyo zaciyemwo imbere y'uko zihunga igihugu pierre claver niyo nkuru kigali ku bw'ijwi ry'amerika
radiyo ijwi rya amerika siporo n'imikino ikipe y'igihugu cy'u Burundi mu majonjora ya cana mu mupira w'amaguru yasezereye sudani y'epfo ni inkuru ya mugenzi wacu desire hatungimana ibitsindo bibiri kuri kimwe ni ko urukino hagati y'umugwi nserukiragihugu w'umupira w'amaguru wa sudani yo mu manuko n'uburundi mu rukino rwo gusubiriza mu nkino zihuza imigwi nserukirabihugu y'abakina hagati mu gihugu rwagenze umugwi nserukiragihugu wa sudani niwe watanguye kuronka igitsindo igice ca mbere kiza kurangira ari ico gitsindo kimwe ca sudani ku busa bw'uburundi mu gice ca kabiri c'urukino abakinyi ba olivier niyungeko baje bisubiyeko nk'uko babikoze mu rukino rwa mbere baragombora bongera baronka n'igitsindo c'intsinzi mu nkino zibiri uburundi bukaba bwatsinze sudani yo mu manuko ibitsindo bine kuri kimwe niko uburundi burarenganye intambwe ya mbere ariko butegerezwa kongereza inguvu kuko mu kwezi kw'icenda igenekezo rya mirongo ibiri bazahura na uganda yasezereye umugwi wa somaliya iwutsinze ibitsindo ndwi kuri bibiri mu nkino zibiri uzorengana hagati ya uganda n'uburundi mu nkino zibiri azoba aronse uburenganzira bwo kuja mu nkino za nyuma zizobera mu gihugu ca Cameroon mu mwaka uza mu mupira w'amaguru kandi kuri uno wa gatandatu ni umugwi wa Aigle Noir watwara igikombe cyo gusozera ihiganwa utsinze Rukinzo ibitsindo bibiri ku busa umumenyereza w'uwo mugwi wa Aigle Noir akaba ashima cane ukuntu abakinyi biwe bitwaye muri urwo rukino akanashimira abarongozi ukuntu bitanga batitangiriye itama kugira uwo mugwi ugume mu kibanza ca mbere umumenyereza inyuma yo gutsinda urwo rukino yamenyesheje ko icihutirwa ari urukino ruzobahuza na Gor Mahia yo muri Kenya mu nkino za Afurika zihuza imigwi yabaye iya mbere iwabo mu mpera y'indwi itangura imyiteguro bakoreye muri Uganda na Tanzania Jocelyn Bipfubusa yizera ko izobafasha muri urwo rukino rero navuga yuko tujye dutegura ibyo kubona abenshi harimo amakosa menshi nawe twatsinze nawe harimo amakosa menshi yo gukosora rero tugiye gukosora kuko turabe yuko dushobora kubona intsinzi ku munsi wa muganga muhira dushobora guteza avantage mashi ku ruhande rero tugiye gukosora kuri kowe izo mpamvu abakora ikintu cyari imeze neza kandi ntabwo aso gupuresa kuko urabona mashi tugiye kugira muhira kuko dushobora gupuresingi nyinshi kubera ko tubura intsinzi hakiri kare bishoboka mu mugwi mwiza kandi ukomeye ufite ikimenyero muri Tanzania numva ko amahirwe twagezeho twageze preparation muri Tanzania no mu Uganda amfite imigwi twahuye nayo ikina nk'umupira mu Gor Mahia ikina muri Kivu no muri Rukinzo nabo nyene bamenyesha ko icihutirwa ubu ari ukwibagira ko batsinzwe bagategura urukino rwa Afurika ruzobahuza n'umugwi wa Triangle United yo mu gihugu ca Zimbabwe nk'uko bishikirizwa n'umunyegori w'uwo mugwi icyo twabuze icya mbere na mbere ni uko babasha nuko baba baturushije gabari naho ibindi vema twabuze chance gusa yo gutsinda igice cya mbere twabuze amakaziyo menshi menshi nibaza habura na babiri hagatsindu turatsinze biraheze hanyuma dutangure gutegura urukino rwa rwa federasiyo tuzokina pansi samedi ibinye tubyibagire dusubire gutanguza gutegura urwo rukino ry'ikupe tubyibagire donc dutangure bishasha mwamenya ko ibikombe bine vyakiniwe mu higanwa ry'u Burundi mu mupira w'amaguru uno mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ushira ibihumbi bibiri na cumi n'icenda byose vyatwawe n'umugwi wa Aigle Noir Desire Hatungimana Kigali ijwi rya Amerika radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda noneho duhamagare jean claude munyandinda i kigali atubwire ibya siporo n'imikino mu rwanda mu mukino w'intoki wa basketball ni irushanwa ryo guhatanira igikombe cya afurika cy'ibihugu ku bakinnyi batarengeje imyaka cumi n'itandatu mu makipe y'abakobwa ryari rimaze icyumweru ribera mu rwanda ikipe y'igihugu ya mari niyo yegukanye igikombe ku mukino wa nyuma wabaye ejo bundi kuwa gatandatu kuri stade ntoya y'i remera abakobwa bo muri mari batsinze ikipe y'igihugu ya misiri batayibabariye ku manota mirongo inani n'ane kuri mirongo ine n'umunani amakipe yari yaserutse yose hamwe yari arindwi kuko iya munani ariyo y'afurika y'epfo itigeze ihagera abakobwa b'u Rwanda ntabwo bitwaye neza muri irushanwa rya Afrobasket ku bakobwa batangije imyaka 16 iyi kipe yatangiye nabi iri rushanwa ibanza gutsindwa na Tanzania ku mukino w'ikubitiro icyo gihe umutoza wayo Charles Mushumba yatangaje ko abakinnyi be batari bubahirije amabwiriza ye yizeza abanyarwanda ko amakosa yari yakozwe yagombaga gukosorwa ni umukino navuga twakinye duhuzagurika hagaragayemo guhuzagurika cyane kw'abakinnyi banjye kominikasiyo irapfa hagati yanjye nabo bababwiye ibyo bakora ukabona ntibabikurikije ariko nkeka ko ni uguhuzagurika kutamenyera amarushanwa kubana ni cya gihe nkubwira iyo ubwira umwana sinzi niba mwabonye umukobwa dufite turapu enye niba atari eshanu twababwiraga ngo bamwegere kuko wabonaga ko nibyo bakinaga nta kindi kintu nta insayidi nta kintu bakinaga ariko wabwira umwana ngo amwegere ukabona ntashaka umwegere gusa nyuma yaho u rwanda nta kidasanzwe rwakoze mu rwego rwo kunoza imikinire bityo rurangiza ku mwanya wa gatandatu ku makipe arindwi mari niyo yabaye iya mbere yegukana n'igikombe misiri iza ku mwanya wa kabiri ikipe ya gatatu yabaye angola ku mwanya wa kane haza mozambique naho uganda iri ya gatanu u rwanda rwafashe umwanya wa gatandatu tanzania iri ya karindwi ariyo ya nyuma tunyarukiye mu mupira w'amaguru amakipe abiri agomba guhagararira u rwanda mu marushanwa ya afurika y'amakleb akomeje kwitegura ejo bundi buriya kuwa gatanu y'icyumweru gishize aya makipe abiri ariyo rayon siporo na as kigali yahuye mu mukino wa gicuti wo kwipima wabereye kuri stade kigali i nyamirambo rayon siporo yatsinze AS Kigali igitego kimwe ku busa cyatsinzwe n'umusatirizi Michael Sarpong ukomoka muri Ghana ku mupira mwiza yari ahawe n'umukinnyi mushya wo hagati wa Rayon Sport ukomoka muri Mali ariwe Omar Sidibe mu mpera z'iki cyumweru twatangiye nibwo aya makipe azaseruka Rayon Sport mu irushanwa ryo guhatanira igikombe cya Afurika cy'amakipe yabaye ya mbere iwayo Ligue des Champions izahura na El Hilal yo muri Sudani umukino ubanza uzabera hano i Kigali mu irushanwa ry'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri afurika coupe de la confederation ikipe ya as kigali izabanza guhura na kmc yo muri tanzania yari claude munyandinda i kigali radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu
inshuti zacu iyi minota mirongo itatu y'amakuru naha ihumurije mbashimiye ko mukomeje gukurikira radiyo yanyu ijwi rya amerika andi makuru rero ataha n'ibindi biganiro ntibibacike mugire umunsi mwiza mwari kumwe na tomasi kamirindi murakarama
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.